iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu tukaba kuri facebook na twitter kuri arobas voa radiyo yacu naho washatu radiyo yacu voa akadomo com ni site musangaho ibiganiro byacu byose kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
buri munsi saa kumi rero ni ikiganiro muri sanga tariki ya mbere uku kwezi wari umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kuzirikana indwara ya sida uyu munsi ukaba warageze mu gihe iyi ndwara igenda icisha make hirya no hino ku isi ugereranije no mu myaka za mirongo inani cyangwa za mirongo cyenda ubwo yari imaze kugaragara mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi ibi ahanini biterwa n'ubushakashatsi bwabaye bwinshi muri iyi myaka yose ari nabwo bwagiye buvamo imiti igabanya ubukana bwa virusi yayo urugero rwa hafi nk'imibare igaragazwa n'ubushakashatsi bunyuranye yerekana ko mu rwanda ikwirakwira ry'indwara ryagabanutse cyane buri kaba riri ku rugero rwa gatatu ku ijana kandi bakaba bashobora kubonera imiti abanduye bose naho mu burundi abagera kuri mirongo icyenda ku ijana bayanduye bashobora guhabwa imiti igabanya ubukana bwayo nk'uko turi buze kubigarukaho mu makuru turi buze kubumvisha ariko nubwo bimeze bityo mu myaka yo hambere ntabwo byari byoroshye kumva ko umuntu yanduye iyi ndwara ahenshi wasangaga bivamo ikinegu cyangwa guhabwa akato na rubanda siko bikimeze kuri ubu ariko se akato ku banduye virusi itera sida kararangiye burundu niba kararangiye hakozwe iki mu yihe nzira ngo gacike niba se hari aho kakiri biraterwa n'iki hakorwa iki ibibazo n'ibindi nibyo tugarukaho mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi umutumirwa wacu udufasha kureba ibibazo byose ni madamu gilberte umurerwa umukozi muri clinique avega amaze igihe mu kazi ko gufasha abantu banduye indwara kwiyakira kwiyitaho no gukomeza ubuzima madame umurerwa ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane
mu kanya turagaruka twinjira mu kiganiro nyirizina ariko reka tubanze tujye mu rwanda aho ejo hatangijwe ubukangurambaga buzibanda cyane ku rubyiruko ku bijyanye n'ububi bw'iyi ndwara kuko imibare igaragaza ko urubyiruko ari rwo rwugarijwe kurusha ibindi byiciro mugenzi wacu asumuta kaboyi aradufasha gusobanukirwa n'ibyo bintu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc gitangaza ko kugeza ubu mu rwanda abantu bangana n'ibihumbi magana abiri mirongo itatu aribo babana na virusi itera sida rbc isobanura ko muri bo mirongo icyenda n'abane ku ijana bafata imiti neza iki kigo kivuga ko kugeza ubu mu rwanda hashize imyaka cumi n'itanu abantu batatu ku ijana aribo banduye virusi itera sida gusa rbc ivuga ko ihangayikishijwe n'uko abato bandura cyane kurusha muri ibi bihe umuyobozi wungirije wa rbc nowera bigirimana asobanura ko icyiciro cy'abangavu aricyo cyibasiwe cyane turacyafite urugendo ku kugira ngo dushobore kuyirandura natanga urugero rw'uko ubwandu busigaye bwiganje mu rubyiruko buri mu kigero cy'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'ine muri bo umubare munini w'abafite virusi itera sida muri icyo cyiciro ni abakobwa kuruta abari mu cyiciro cy'abahungu mu rwanda buri muntu wese upimwe agasanga afite virusi itera sida ahita atangizwa komiti igabanya ubukana mu rwego rwo kugabanya ubwandu ubwandu busha kugabanya kuremba ndetse no kugabanya impfu ziterwa na sida nta mpamvu nyinshi zitangwa zituma urubyiruko arirwo rwandura virusi itera sida cyane cyane abakobwa ariko ikiza ku isonga ni uko urubyiruko usanga rutitaye ku kumenya ibyerekeranye no kwirinda virusi itera sida cyangwa se kugana ahatangirwa ubujyanama kugeza ubu hashyizweho ubukangurambaga bwo gusaba urubyiruko kwihutira kwipimisha basanga baranduye bagahabwa imiti dr ndimanzi patrick wo muri minisiteri y'ubuzima wari uhagarariye minisitiri muri uyu muhango yavuze ko muri aya mezi atatu bazasiga buri wese wanduye abasha kubona imiti ndetse no gushishikariza urubyiruko kwitabira serivisi zose zitanga ubujyanama kuri sida ndimo banza avuga ko u rwanda narwo rushishikajwe no kugera ku ntego isi yihaye yo, yo kurandura sida kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu kugira ngo tugere rero ku ntego twiyemeje yo kurandura sida mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu tugomba kurengera abafite virusi itera sida bashobora kuba batafite uburenganzira bwabo bwubahwa nk'uko bisanzwe mu mavuriro cyangwa ahandi nanone tugomba kuziba icyuho giterwa n'uko abantu batitabira serivisi cyane cyane urubyiruko ku ruhande rw'urubyiruko bamwe muri bo bumvikanisha ko ubukene ari bwo bubatera kwishora mu bikorwa bibanduza sida ku bahungu n'abakobwa impamvu usanga hariho ubusambanyi cyane ku bakobwa ni ubukene bafite umukobwa akabura amavuta yabona umuhungu wenda atwara ku kagare kiwe akabasha kumubwira ati ngurira amavuta turyamane bakaryamana niho ubusambanyi usanga buturuka cyane ariko n'abakobwa kenshi na kenshi nanone nabo bashuka abahungu ntabwo ari abahungu bashaka abakobwa bonyine kuko umukobwa ntashobora kukwibambaza ari umuhungu wumva umushaka ugasanga muraryamanye kandi bitari ngombwa urubyiruko rw'abakobwa rufite umwihariko kuri iki kibazo impamvu abakobwa aribo bandura cyane abahungu akenshi baba barisiramuje kandi nyine iyo bisiramuje hari indwara zimwe na zimwe zidahita zibafata abakobwa nyine turoroshye cyane baradushuka bigakunda abahungu kenshi na kenshi kubera ko baba babigambiriye hari igihe bagenda bafite udukingirizo iyo arwaye nta gakingirizo agendana agashaka rero kwanduza benshi ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc gitangaza ko umunsi mpuzamahanga wo kurwanya icyorezo cya sida ubaye isi barura abagera kuri miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibice bine bafite virusi itera sida muri bo miliyoni mirongo itatu n'esheshatu n'ibice birindwi ni abantu bakuru naho abagera kuri miliyoni imwe n'ibice birindwi ni abantu bafite munsi y'imyaka cumi n'itanu kandi ko mirongo itanu na bane ku ijana by'abafite virusi itera sida ari abagore n'abangavu biganje munsi y'ubutayu bwa sahara mu rwanda mu gihe cy'imyaka cumi n'itanu ishize ubwandu buhagaze kuri gatatu ku ijana mu bantu bafite guhera ku myaka cumi n'itanu kuzamura rbc kumvikanisha ko mirongo icyenda na bane ku ijana bafata imiti neza kandi abenshi bameze neza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
asumta kaboyi reka tugushimire madamu murerwa unyemerere ube wihanganye gato mu kanya rwose turajya mu kiganiro ariko tubanze nanone tuve mu rwanda noneho turebe mu burundi aho leta yemeza ko mirongo cyenda ku ijana by'abantu bagendana cyangwa se bafite agakoko gatera indwara ya sida bari ku miti igabanya ubukana bw'iyo ndwara kandi iyo virusi ikaba yaragabanutse ku buryo itaboneka mu bipimo byo kwa muganga nanone reka twiyambaze mugenzi wacu eloge wili kaneza atubwire uko byifashe uburundi ico kimwe n'ibindi bihugu vyo kw'isi kw'itariki ya mbere kwa cumi na kabiri uko umwaka utashe burahimbaza umusi wahariwe kurwanyikiza ruhonyanganda sida n'akaryo ku mashirahamwe arwanya sida hamwe na leta ko kwirimbura no kuraba aho bagejeje isemo yo kurwanya iyo ngwara mu itangazo bwasohoye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwavuze ko bwishimiye urugero igihugu kigeze ko mu kurwanya sida muganga Olivier Nijimbere umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikanganje yemeza ko no mu bihugu vya Afrika Burundi buzi imbere muri ico gisata uyu munsi ushitse turiko turasozera umugambi w'urwanya sida uva mu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika muri bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri wafashije gushikira ibitari bike tukaba mbere twarateye intambwe zishimishije aha twabamenyesha ko Burundi buza imbere mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero na Afrika yo hagati vyashikiriye ihangiro rya mirongo icenda kw'ijana inshuro zitatu ibiharuro vyavuye mu isuzuma ry'ingene twashize mu ngiro umu, uwo mugambi wo kurwanya sida vyerekanye ko ibice mirongo icenda kw'ijana vy'abagendana umugera wa sida bipimishije kandi bazi ko banduye muri abo ibice mirongo icenda kw'ijana bari ku miti ipfufahaza muri abo bari ku miti nabo ibice mirongo icenda kw'ijana bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cyane gushikaho itaboneka mu bipimo yatangaje ko iyi ntambwe yagezwe ko kubera ingufu zashizwe hamwe n'abantu batandukanye hamwe n'ibisata mpuzamakungu n'amashyirahamwe yo mu gihugu hagati iyi ntambwe yo kurata twayishitse ko kubera ingufu za leta intererano ya nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu kurwanya sida abakozi bo kwa muganga abaremesha kiyago amashirahamwe abamenyeshamana abamenyeshamakuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagendana umugera wa sida ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba turashima kandi abasanzwe bafashe igihugu mu bikorwa by'iterambere bo batigira badebukirwa gushigikira igihugu cacu mu kurwanya sida igega mpuzamakungu fo mondial ishirahamwe pepfar rya usaid ishirahamwe mpuzamakungu oms ishirahamwe mpuzamakungu unicef hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu finiwap turashimira kandi igisata onusida ukuntu gikurikirana ibikorwa kikongera kigafasha mu kurondera uburyo bukoreshwa mu bikorwa byo kurwanya umugera wa sida abari mu mashyirahamwe ya ninani byo mu gisata cyo kurwanya sida nabo nyene barashima urugero bagezeko mu gutuza iyo ngwara ariko Amza Venabulikukiye atwara urunani Capes Plus asigura ko akiri intambamyi zibiri nyamukuru zituma hakivuka abana bafite ubwandu bw'umugera wa sida abantu banka kwipimisha hamwe n'abanka gufata imiti kandi baramenye ko banduye iki ni ikintu giteye ubwoba rero kiri ubu ni abantu bacinyegeza bataza by'ukuri kupimisha bamenye ingene babavura n'abandi kandi bapimwa mugabo ugasanga by'ukuri ntibakurikiranye imiti kandi buri wakaza haje ibintu bishasha unyene bagutembukira abasida utuja ku miti kandi kuye ku miti neza nyuma y'amezi atandatu baca basanga imigera yote kimanuka mu mubiri urumva abo bantu binyegeza n'intamamye mu bandi mwa cyane cyane rero tuvuga tuti rero kihambaye kandi ingorane kiriho kureka abana bavuka umugera wa sida aho hoba akarusho mu rugamba rwo kugira ngo ntihagire umwana n'umwe ashobora kuvyuka afite umugera wa sida kandi ibyo rero uruhara rero rw'abavyeyi bagenda umugera wa sida ntinangere uruhara rw'amashirahamwe y'abagenda umugera wa sida ntinangere kugira ngo nabone bahimirize ikibano kugira ngo vy'ukuri barabe kwa muganga ko bapima umugera wa sida ndagire gusubira kuvuka tumira wa sida ni ntamba mu muzini abo bavyeyi bemera ko bovyana umwana afite umugera wa sida kandi urumva ko ni ntamba mu bindi mu Burundi umunsi mpuzamakungu nyezina wo kurwanya sida uzohimbarizwa ku murwa mukuru wa politike Gitega hazoba ari kuwa munani uku kwezi ibitigiri bitangwa na ONU vyerekana ko mwaka uheze abantu hafi miliyoni mirongo itatu n'umunani n'igice aribo bari bagendana umugera wa sida uwo mwaka kandi ibiharuro vya ONU vyerekana ko abandura bagabanutse ku bice mirongo itanu na bine kw'ijana kuva uwo mugera utanguye kw'inkumbi kurusha ikindi gihe gihe hari mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu eroje urikaneza ijwi rya amerika
barakoze bagenzi bacu rero eloge wili kaneza na asumuta kaboyi batubwiye muri make uko bihagaze mu rwanda no mu burundi reka tugaruke ku mutumirwa wacu madame umurerwa gilberte nanone nongere nkuhe ikaze ariko noneho tujya ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro nyirizina mumaze igihe mukora aho, aho muri clinique um, avega turavuga ku byerekeye akato watubwira uko urugendo uh, rw'abantu bahabwaga akato mu myaka yashize uko wabibonaga ugereranije n'uko ubibona muri iki gihe ndashaka kuvuga niba byaragabanutse niba byariyongereye uko byagiye bisimburana muri iyi myaka
birakoze cyane akato ubundi muri rusange ni ihezwa umuntu ashobora kwiha ku giti cye akaryiheza ku kintu yari afitiye uburenganzira cyangwa se ubushobozi cyangwa se iryo hezwa rikaba ryakorwa n'abandi bantu muri sosiyete zisanzwe mwarimu mbajijweho ku kibazo cy'ukuntu mbona akato kameze gahagaze muri iyi minsi uko bigaragara akato hano cyari ikibazo kinakomeye cyane kubera ko yari kirinike yari ifite umwihariko w'abantu n'ubundi bari bafite ibibazo by'ihungabana bari bavuye muri jenoside ubwo rero ihungabana ryahuraga n'ibibazo bafite by'uko banduye n'ako gakoko ubwabo ugasanga bariha akato gakomeye cyane ariko kugeza uyu munsi aho bigeze usanga akato karagabanutse bitewe cyane cyane n'amakuru abantu bagiye babona bagiye bigishwa kuri sida ko yandura ugasanga abantu ntibatinye kubana na bagenzi babo batinyaga wenda ko bagenda bahura n'abandi bakabanduza ariko ubu ngubu icyo cyavuyeho abantu bamaze kubona amakuru ahagije ikindi ku kato umuntu ashobora kwiha ibyo ngibyo byagiye bijyana n'ukuntu abantu bagendaga batiyakira ariko urugendo rwarakozwe abantu bagenda bigishwa bamenya kwiyakira bakihuriza hamwe mu matsinda bagahana ubuhamya bw'imibereho ku buryo ubona ubu ngubu ugereranyije mbere n'uyu munsi akato karagabanutse muri rusange
ibyo nko ku banduye ubwabo bibagiraho izihe ngaruka cyangwa se bibaha uwuhe mumaro ugereranije kuko ni abantu babagana buri munsi nk'iyo umuntu aje wavuze kare ko hari abiha akato ariko ngira ngo kugira ngo bakihe biterwa n'uko baba batekereza ko bari bugaragare mu muryango mugari nanone impamvu zigaruka kuri wa muryango mugari iyo aje abagana wenda mukabasha kumusobanurira ako kato akabasha kukavamo ndagira ngo mbega reka duhere ku babagannye mbega uko mubakira reka bari aho duhera ahandi turaza kuhagera nyuma
ikintu cya mbere umuntu iyo aje atugana wenda aje nko kwipimisha ari ubwa mbere tubanza kumuganiriza tukamubwira sida icyo ari cyo uko yandura n'akamaro ko gufata imiti neza byose akagenda abibonaho amakuru icyo gihe rero iyo aje agatangira imiti ntabwo urwo rugendo twatangiye mbere ruhagararira aho ngaho ni ukuvuga ngo uko aje tugenda tumufasha kwiyentegura urumva ni umuti w'ubuzima bwose azakomeza kuba ubuzima bwose bisaba ko agira giherekeza kugira ngo abashe kujya mu murongo neza areke kwiha ka kato yumve ko ari we wenyine kuko uko agenda aza agenda ahahurira n'abandi akabona ko ikibazo atari we wenyine ugifite akagenda abona abamutanze muri urwo rugendo akabona ko bameze neza bityo nawe bikamutera ishyaka no kubohoka agafata imiti neza
uretse kubohoka mu buryo bw'imitekerereze hari ingaruka zigaragara iyo myitwarire ishobora kugira ku buzima cyangwa se ku burwayi bw'uwanduye
ingaruka zo zirahari nyinshi cyane kuva umuntu akiha akato cyangwa se atinya hari ukuntu mu gihe cyo kunywa imiti atashobora kuyinywa neza icya mbere cyo tuvuge wenda nk'umuntu ubana n'abandi bantu akavuga ati baramutse bamenye ko mfite iki kibazo bigatuma yandika yitwara ariko ntabashe kuyinywa neza icyo gihe iyo atayinywa neza umuntu bakoranye imibonano mpuzabitsina aba afite ibyago byo kwandura mu gihe wa muntu unywa imiti neza wiyakiriye uzi ko ari ubuzima bwe agomba kubaho agafata imiti agakomeza kubaho neza wowe ibyago byo kwanduza ni bike cyane ndetse hafi ya ntabyo ariko wa muntu utanywa imiti neza kubera ko wakwiha akato gutinyatinya we aba afite ibyago byo gukomeza gukwirakwiza indwara
wavuze rero uti byaragabanutse cyane ugereranyije n'uko byari bimeze ariko mu by'ukuri bivuze yuko bitashize burundu mutekereza ko ibisigisigi byabyo cyangwa se impamvu akato abantu biha cyangwa se bahabwa n'abandi gakorerwa abanduye virusi itera sida impamvu kananiranye cyangwa se katavaho burundu ni iki
ngewe urebye ikintu cya mbere navuga kibitera ni imyumvire cyangwa se urugendo nk'umuntu wavutse nyuma y'ibihumbi bibiri ntabwo azi sida nk'umuntu wavutse mbere cyane kuko abandi bo bayizi ikiza bagiye babona abantu yarembesheje n'iki noneho nk'abantu nk'abo bantu bakiri bato bakiri abajene amakuru babonye iheka yuko dukwiriye gukomeza gushyiramo intege kugira ngo babone amakuru ahagije hanyuma bareke gukomeza kwihako kwatwo ikindi kintu gituma twita ku makuru cyane abantu babona yuko akwiriye gukomeza gushyirwaho imbaraga ntitwumve ko twesheje ikivi byarangiye kuko iyo umuntu atabona amakuru ngo ahora yibutsa hari n'igihe ashobora kubyibagirwa bikaba byatuma uhereza umuntu akaha iki natinda ku kibazo cy'imyumvire cy'amakuru abantu bafite ko gishobora gutuma ako kato gakomeza kubaho ikindi ariko navuga nanone ku kato umuntu yiha ntabwo umuntu wakwakira ikintu uyu munsi ngo yakire ko afite ubwandu bw'agakoko gatera sida ashobora guhita abyumva ngo ahite abyakira kamere ni ikintu kiremereye kuri we ni ikintu yakira bibanje kunyura mu rugendo rurerure no guherekezwa neza kugira ngo ajye mu murongo umwe n'abandi amenye yuko ubuzima buzakomeza nyuma tumva ari ibyo ngibyo
mu kanya turaza kugaruka ku ibyo byo guterera agati mu ryinyo no ku byakorwa kugira ngo imyumvire ikomeze kuzamuka abantu bashobore kuba barwanya akato banduye biha cyangwa se bahabwa n'abandi tunagerageze kureba inzitizi zabyo uko zimeze ariko reka tujye ku murongo wa telefone twakire jean damour afite igitekerezo cyangwa ikibazo jean damour ikaze mu kiganiro muri isanga
mwiriwe neza bikomera cyane uherereye he undi mu ngororo mu murenge wa hindura akagari ka runyinya
komeza ikibazo cyangwa igitekerezo
wenda igitekerezo natanga ndashimira leta yacu nta kuntu itagerageza ngo idukangurire kwirinda icyorezo ariko hari abantu benshi amakuru baba batayabona neza ndumva hakomeza hagakorwa ubukangurambaga nk'wenda nko ku mashuri bakabigisha nk'ubwandu nyine ukuntu byandura gutyo ndetse bakabashishikariza n'ukuntu bakwirinda cyane cyane kuko hari urubyiruko usanga ruri inyuma mu myumvire
none se jean damu aho ngaho uherereye ntabwo abakangurambaga b'inzego z'ubuzima bahagera ngo bagire icyo bababwira ku byerekeye kwirinda sida cyangwa se kwirinda guha akato abayanduye
barahagera ariko bumva byakaze cyane bakabishyiramo imbaraga kuko hari abantu benshi nyine usanga nk'abana bamwe baba batasobanukiwe neza ibintu nk'ibyo cyangwa cyakaza wenda nk'uburyo bwa sms umuntu ku buryo yajya arabibaza akambere akabona amakuru mu buryo bumworoheye haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku mapurikasiyo atandukanye
ye jean damour niba igitekerezo cyawe ugicucije rero reka tugushimire kandi ukomeze kugira umunsi mwiza wenda akandi kabazo nababaza akandi kabazo namubaza gato hari ikibazo abantu babibaza alo komeza turakumva
usanga akabazo wenda nabaza ese nk'iyo abantu babana umwe arwaye ugenda atayirwaye ntabwo birashoboka ko batakwanduzanya umwe atakwanduza undi
yego birashoboka abaganga barabafasha bakabakurikirana ariko kugeza ubu ngubu birashoboka ko iyo umuntu anywa imiti neza abana n'umuntu utarwaye kandi ntamwanduze
ndumva ari byiza noneho kabisa ni icyo kibazo nari mfite murakoze cyane umunsi mwiza urakoze jean damour nawe ukomeze kugira umunsi mwiza madamu murarwa wumvise ibyo jean damour avuze ku byerekeye amakuru ataboneka neza wenda ntabwo muri mu gihugu cyose cyangwa nta n'ubwo mushinzwe ubukangurambaga ku rugero rwagutse cyane ariko se nk'ababagana hari abaza mubona ko nta makuru ahagije bafite cyangwa se badasobanukiwe neza n'uburyo bwo kwitwara muri icyo kibazo
biracyariho biracyariho hari abantu batagize amahirwe yo kubona amakuru yose ku bijyanye n'ubwandu ukabona wenda wamuhaye igisubizo agahita yumva ko imyaka yo kubaho ye irangiye ubuzima butagomba gukomeza mbese akumva yuko ibyo birangiriye aho ngaho kandi umuntu uri ku miti neza rwose nta kibazo cye abaho nk'abandi bantu ugasanga ari ikibazo cy'amakuru niba adafite ikibazo cy'amakuru y'uko ubuzima bugomba gukomeza nk'abandi bantu wenda no ku bindi bintu naho ugasanga afite amakuru makeya adahagije ko navuga
reka nanone dusubire ku murongo wa telefoni twakire undi munywanyi w'ijwi ry'amerika n'indabira feridina ikaze mu kiganiro muri sanga fred barambwiye ngo ni fred fred ikaze mu kiganiro muri sanga fred uranyumva ngira ngo ntabwo arimo kunyumva ntabwo turimo kumwumva neza ariko ku buhanga bw'ibyuma barabitugiramo mu kanya turamuha ijambo niyumvikana neza fred niba unyumva wafata ijambo niba utanyumva turakomeza ye madame murarwa rero reka dukomeze kuri ibyo twavugaga byo guterera hagati mu ryinyo bishoboka cyane cyane nk'ubu abantu babona yuko ndibuka ko tukiri abana wasangaga hari n'amazina akomeye cyangwa se atandukanye abantu bita umuntu wanduye bamwe bakavuga ngo yakandagiye umusumari abandi bakavuga ngo ararwaye gusa ntibagire icyo bongeraho bakongeraho ko arwaye iyo umuntu bavugaga ngo ararwaye wumvaga mu buryo ko ari iyo ngiyo bavuga mbega bagasa n'abanayitsinda rwose ariko ubu ngubu abantu basa n'abagenda babimenyera utekereza ko ibintu bishobora gutuma abantu baterera agati mu ryinyo ibyo kwirinda ko abantu birinze muri iyi myaka n'uko imibare yagiye igabanuka bikaba byasubirira udubi
ntabwo ntekereza yuko kuba abantu bagira indi myumvire ku bwandu bw'agakoko gatera sida aribyo byatuma ibintu byasubirira udubi ahubwo uko mbona abantu bose babaye bafite ayo makuru bakamenya yuko wanduye ari umuntu nk'abandi byatuma wa muntu wanduye anywa imiti ye nta pfunwe afite nta n'ubwoba afite bwo ko sosiyete izamuheza noneho mu gihe abantu babona yuko ari ibintu bisanzwe uko biri kose nubwo ari ibintu bisanzwe hari icyo bikoburija gukora guhora bikurikirana kwa muganga n'iki ndumva nta muntu wabyifuza ngo avuge ngo ngiye kwiyegisipoza ngo kubera yuko byoroshye ntabwo nabihana ntabwo nabihuza pe kuko iyo umuntu afite amakuru ku buzima niwe umenya uko abutwara ariko avantaje ni uko abantu baba bafite amakuru kandi ikigaragara muri iyi minsi ubwandu bwaragabanutse bijyanye n'uko abantu bamaze gufata abarwayi ba sida nk'abandi nabo bagatinyuka gufata imiti imwe mu ngamba ituma ubwandu bugabanuka ni uko abantu bafata imiti neza nicyo gituma ubwandu budakwirakwira ubwo rero kuba abantu bakubasha gufata imiti neza ni uko badahejwe muri sosiyete n'ako kato kuba karagabanutse bigifitemo uruhare rukomeye cyane
reka twakire ku murongo wa telefone daniel ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane uherereye he daniel
mperereye i nyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda ariko ahantu uri ndumva hari agasaku sinzi niba wakwigira hirya kugira ngo tubashe kumvikana neza
yego
ye urakoze cyane ni ikibazo ni igitekerezo umwanya ni uwawe
murakoze cyane zewo radiyo yacu tondagira mvuge ko iyi ngingo mwashyizeho no ku bijyanye n'ikumirwa rya hiv mbona muri muri iki gihugu cyacu hari buhamye kandi bushikamye ni iry'abayanduye ntabwo ari komeza
biragaragara ko hari impinduka ugereranije no hambere mbere wasangaga abantu barwaye hiv bahabwa akato bagacibwa mu bandi bikaba ari ikibazo kigaragarira buri wese ariko ubu ngubu rwose iyo urebye ubona impinduka bitewe n'uko abayobozi b'ibintu sante usanga bakangurira abaturage babwira ko badakwiye guha akato abantu barwaye hiv ko n'abandi ndetse badakwiye gukumirwa muri gahunda rusange so ubona nyine byaragabanuka reka tuze aho ngaho aho utuye muri ruharambuga ah, hari abo ubona barwaye iyo ndwara bahabwaga akato mu minsi yashize ubu ngubu batakifite urwikekwe cyangwa se eh, bakiriwe mu muryango mugari mu buryo buri muntu wese abizi nta n'ipfunwe bibateye
ya yesi ingero zirahari rwose ubu babona rwose pe ntabwo Aho nku- uba ntabwo usanga nkubwiye ngo uva- uba- ubu ngubu zira- ntabwo nkubwiye ngo bavuge mu mazina ntabwo nkubwiye ngo bavuge mu mazina ariko ndagira ngo Eh, ntago ntago nari ngiye kuvuga ariko mu by'ukuri iyo urebye nyine ubona imibare y'abo bantu ubona mbere bagiraga amasoni amacunwe n'iki usanga nyine n'abantu bitewe na sosiyete itari irahabwa amahugurwa ugasanga umuntu ngo kanaka ni igicibwa so iyo urebyeyo kuri ubu bwana rwema ubona byarahindutse pe byarahindutse ku buryo ku buryo ki n'iyo urebye rwose ubona ari urwego rwiza ntabwo abo bantu bakiboneka mu sinakeka ko no muri iki gihugu baba bagihari tu uko bisa kose byaracitse burundu si i ruharambuga si mu gace runaka si i rusizi si na kigali rwose mu rwanda icyo cyo cyaravivuye rwose
daniel eh, urakoze cyane ukomeze kugira umunsi mwiza
murakoze mugire amahoro y'imana ye madame eh, umurerwa hari ibintu jean damour yari yavuze kare yavuga ati eh, hari uburyo amakuru ataraboneka neza nubwo hari ibintu by'ubukangurambaga avuga ku kintu cyo kohereza za sms bituma ntekereza eh, ibijyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kurwanya akato Eh, kimwe mu bintu bikoreshwa cyane muri iki gihe mu rwanda eh, ni ikoranabuhanga mwebwe aho ngaho o, mu mirimo mukora hari icyo ribamarira hari uburyo muryiyambaza mu rwego eh, rwo gutanga amakuru cyangwa kurwanya akato gakorerwa ababana n'ubu- n'ubwandu bwa virusi itera sida
yego ikoranabuhanga ni ikintu cy'ingenzi cyane icya mbere ni naho amakuru mashyashya aba agezeho aturuka ari twebwe mu kutwigisha dukoresha iryo koranabuhanga ariko no gusakaza ubutumwa eh, iryo koranabuhanga riradufasha hari nk'amafishe aba ahari dukoresha mu- dukoresha mu- mu bukangurambaga em, hari nk'amanama akorwa mu rubyiruko ugasanga inama ziratumirwa kuri iryo koranabuhanga kuri izo sms kuri izo watsapu n'imbuga za watsapu zihuza urubyiruko Eh, nk'abantu bazigiraho uruhare ugasanga baratangaho za mesaje wenda ati hari inama y'urubyiruko ni ibikorwa dukunda gukoreramo n'ina- n'i- n'inzego z'ibanze haba hari nk'inama y'urubyiruko iyo mesaje ikaba yatangwa tugira ndetse ikoranabuhanga riradufasha cyane mu bijyanye no kuzamura imyumvire na cyane cyane ko abana mu- kuri iki gihe bumva ikoranabuhanga kurusha uko bakwicara ngo bumve amagambo babwira bakunda ibyo bisomera icyo gihe rero hari ukuntu ushyiraho nk'amateleviziyo aho kwa muganga ikindi kindi ugasanga abonye na na videwo imwigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere akagira ibyo amenya tugatanga n'ibiganiro nyuma bakaza kubaza ibibazo ni ibintu bidufasha cyane nabo kandi bikabafasha
Mm. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tusubira nanone ku murongo wa telefoni twakire kwizera ahmad
uraho jofre mutagoma rambaramba
rambaramba naho ubwo ndi mu majyaruguru rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga Mm.
ndagira mbaze umutumirwa ubwo musuhuze musuhuri arakumva
ndagira mubaze ese ese harasabwa iki kugira ngo wenda virusi ya sida ibonerwe umuti ko twabonye kovide yaje mu mu mwaka umwe igahita ibonerwa urukingo kandi tuzi ko kovide ikoze mu mavirusi ahindagurika kuki virusi ya sida tubona ko idahinduka imiti yayo yica intege isa nk'aho yabonetse kuki yo itabonerwa urukingo biterwa n'iki ko kovide yaza umwanya mutoya tugahita tubonera urukingo kuki sida yo itabonerwa urukingo ahmad sinzi niba Kandi indwara yo iterwa na virusi idahinduka eh, si- sinzi niba umutumirwa ari bushobore kugusubiza icyo kibazo kubera ko we ni umuntu ukora mu byerekeye gufasha abanduye kwiyakira no guhindura imitekerereze mu rwego rwo kugabanya eh, eh, akato umuntu ashobora kwiha cyangwa se ashobora guhabwa n'umuryango mugari ariko ndakeka iki ari ikibazo gikomeye cy'ubushakashatsi Eh, abashakashatsi nabo byabagora ku- kugisubiza kereka kuko ngira ngo kuva umuti utaraboneka ngira ngo nabo nuko nta gisubizo bafite ariko ntabwo ndi bumuvugire eh, reka mm, gume ku murongo twumve wenda hari icyo yaba abiziho eh, nubwo bwose bitari mu nsanganyamatsiko ariko biteye n'amatsiko ahubwo madamu murerwa hari icyo wumva ufite ku byo ahmad yari avuze
nta makuru menshi mfite ku bijyanye n'aho umuti ugeze uboneka ariko i- icyo namubwira ni uko kuva nyine umuti utaraboneka ni uko batarawubona baracyakora ubushakashatsi ntabwo bavuga ngo iki kuko cyakunze n'ikindi kigomba gukunda wenda ntibinyura no mu nzira zimwe ubwo rero numvaga ahubwo twakwihangana tukaba dukoresheje uburyo buhari kuko byagaragaye ko nabyo bwa- byadufasha mu gihe tugitegereje umuti ndumva nta kindi namubwira
ye ahmad ngira ngo urabyumvise ariko se aho ngaho aho uherereye eh, ibijyanye n'akato ku ku banduye agakoko gatera indwara ya sida byo bihagaze gute
Eh, usanga ibigendanye n'akato rero usanga nta nta kato gakunda kubaho kuko rimwe na rimwe udasanga umuntu urwaye sida ntabwo apfa kumumenya nta kimenyetso aba afite wenda ngo ube wamumenya wenda ko bajya gufata imiti wenda bajya ariko muri sosiyete usanga batahabwa akato usanga ba- babaho nk'abandi bagakorana n'abandi ibikorwa byose nta kato ka- kabaho mu- muri sosiyete
Mm. urakoze cyane ahmed ugire umunsi mwiza
yego yego namwe mugire umunsi mwiza dukunda kumva hano mu majyaruguru u rwanda mu karere ka rundi umurenge wa buyoga Eh, mukomere cyane aho muri buyoga Yego,
madamu Godfrey.
madamu murerwa rero hari akantu yari avuze ahmad ko kuvuga ngo umuntu aba yigendera hariya ntawamenya niba ah, urwaye cyangwa utarwaye binyibutsa ko eh, abantu rimwe na rimwe banicecekera eh, ntabe yanabivuga ndibuka ko ah, muri za mirongo cyenda hari umuririmbyi w'umunyayuganda witwaga fire bongo rerutaya niwe wabaye uwa mbere kugaragaza ko arwaye arabivuga abibwira abantu babwira ububi bwayo ubu ngubu nk'abantu mwakira mubashishikariza kwicecekera ntibagire icyo bavuga bakiberaho mu bandi cyangwa murababwira muti mugende mwature rwose mubwire abantu ko murwaye mubyifatamo mute iyo hajemo ikibazo cy'ibanga cyangwa se cy'uburyo umuntu agomba kugira ubuzima bwe bwite ugereranije n'imibereho ye n'abandi mubyitwaramo mute mubagiriye inama
Mm. ubuzima bwe bwite ni ikintu kigomba kubahwa ariko usanga mu gihe tu- tumufite tukimwakira aba ashaka kubigumana ku giti cye ariko uko igihe kigenda kigira imbere kigira imbere twebwe tumugira inama yo kuba wenda yagira nk'umuntu abibwira we yumva yihitiyemo yizeye bikaba byamufasha kugira ngo atagira ikibazo wenyine atabona n'umuntu bakiganira bityo birushaho kumuremerera bimutera ikibazo gikomeye mu buzima bwo mu mutwe ariko eh, mu gushishikariza abantu kubivuga nabyo turabibabwira hari abatinyuka bagatanga ubuhamya urugero ntabwo ni nk'amatsinda tugiye dufite hano y'abantu bamaze kwiyakira ayo matsinda ni ayo gufasha abantu kugira ngo uwabashije kwiyakira atange ubuhamya n'abandi babwumve bumve urugendo amaze imyaka amaze afata imiti barebe uko ameze bamwirebera imbonankubone ibyo bintu birafasha cyane usanga wa muntu wari ukitinya nawe atinyuka nawe akavuga utubazo ajya agira nawe akavuga kuva yayifata n'uko yabyumvaga mbere icyo kintu cyo gush- gu- kuba yasangiza abandi imyumvire ye ku cyorezo kuri virusi itera sida birafasha cyane niyo atabivuga ahandi muri kominote ariko agasangiza ubuhamya bwe abandi muri ayo matsinda tugiye dufite hano ababizeye ari abantu bahurira hano muri gahunda ibyo bintu turabibashishikariza ko birabafasha cyane nabo bakabohoka bakabazanya n'ibibazo nabo ubwabo hagati yabo kugira ngo bagire ubuhamya bufatika se cyangwa ku mugani agenda areba mugenzi we amenya aho abona aho ageze nawe agira icyo akavuga ati ubwo uriya yabayeho imyaka makumyabiri nanjye nta kizatuma ntashaka umugore ngo mbyara abana ugasanga nk'umuntu niba yanduye uyu munsi niba yumvaga ko agiye gupfa vuba aha ngaha ariko agasanga nk'undi wayivukanye bari mu kigero kimwe akavuga ati buriya yageze hariya nanjye nzaye muri iyo miti bigatuma afata icyemezo cyatuma afata imiti neza ubuhamya ni bwiza kubusangira n'abandi ariko kandi nanone twubaha uburenganzira bw'umuntu bwo kubibwira abashaka
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni madamu gilberte umurerwa ufasha umukozi ufasha muri kirinike avega agafashirira abanduye indwara ya sida kwiyakira kwiyitaho no gukomeza ubuzima turaganira ku byerekeye akato abanduye bahabwa cyangwa se bashobora kwiha nk'uko yabidusobanuriye mu kanya turakira marcel ariko reka tubanze dufate akaruhuko gato ntimujye kure
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
ikiganiro bungabunga ubuzima rero hano ku ijwi ry'amerika naho niho mu gisanga mugenzi wacu hejuru mukankusi niwe uba ukidutegurira niwe ukitugezaho reka tujye ku murongo wa telefoni twakire marcel ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze kunyakira ni kigali mu rwanda ndashaka kubaza umutumirwa ibibazo bitatu ikibazo cya mbere bavuga yuko kugira virusi itera sida ngo no kurwara sida ari ibintu bitandukanye ni ryari tuvuga ko umuntu arwaye sida ko iyo umuntu basanze afite virusi itera sida ho ubwo ho biba bigaragara ko virusi ayifiteho birumvikana ariko ni ryari bavuga yuko umuntu arwaye sida icyo ni icya mbere ikibazo cya kabiri bavuga ko umuntu wafashe imiti neza ngo hari igihe ubwandu bw'agakoko gatera sida bugabanuka ndetse bugashiramo no mu maraso kandi muri rusange ntabwo imiti ya virusi itera sida iraboneka ni imiti igabanya ubukana bwa sida ese cya gihe ya virusi yagabanyutse iri hafi gushyiramo mu maraso ntabwo aba ashobora kwanduza ese niba yakwanduza aba yanduje abantu kubera iki kandi mugaragaza ko virusi mu maraso yashizemo icyo ni icya kabiri ikibazo cya gatatu kwandura virusi itera sida uretse mu busambanyi hari n'ibikoresho kera bajyaga batubwira yuko byanduza gusangira ibikoresho bikomeretsa kwiyogoshesha imashini imakasi inzembe n'ibintu by'ibikwasi muri iki gihe isi iri kugenda itera imbere sinzi niba hari imibare waba ufite waduha ku bwandu bushyashya bugaragara buva muri bya bikoresho budaturutse mu busambanyi ni ibyo bibazo bitatu nari mfite murakoze marcel ubajije ibibazo byinshi kandi ntekereza ko biri hirya gato y'ikiganiro twarimo tuvuga ariko ugume ku murongo ukomeze ubitwibutse sintekereza ko mu by'ukuri umutumirwa wacu adafite icyo abivugaho ubwo bumenyi ndatekereza ko abufite n'ubwo ibijyanye n'imibare hari wenda inzego zibishinzwe zishobora kuyitanga ku buryo nyabwo ariko reka mureke agerageze kutubwira ku byo wari ubashije kuko ibyo ari byo byose akora muri muri iyi kirinike akora mu bijyanye no gufasha abanduye ibyo ari byo byose hari ubumenyi abifiteho n'ubwo bwose biri hirya gato y'insanganyamatsiko twavugaga madamu murarwaha ibibazo bya marcel wabyumvise
nabyumvise ku kibazo cya mbere yabashije cyo kuba umuntu yagira virusi itera sida cyangwa kurwara sida aho bitandukaniye umuntu ashobora kugira virusi itera sida ikaba izenguruka mu mubiri we ariko adafite ikimenyetso na kimwe adafite uburwayi bundi icyo gihe bavuga yuko umuntu afite virusi cyangwa se abana na virusi itera sida bavuga rero ko umuntu arwaye sida muri cya gihe za virusi zarushije umubiri imbaraga umuntu akikubitasa agatangira kurwara ibyiririzi icyo gihe nibwo aba yabaye umurwayi wa sida niho bitandukaniye kuba umuntu yabaho abana na virusi izenguruka mu mubiri ntabwo bivuze yuko arwaye sida ahubwo arwara iyo yatangiye kugira intege nke z'umubiri ibyiririzi indwara zisimburana ibyo bituntu ibyo zamugiga niho bavuga yuko umuntu yarwaye sida ikibazo cya kabiri ngira ngo yarabanjije ngo ubwandu burashya burundu ngo ntiyanduza sida cyangwa arayanduza yumva ariko yabajije iki ngiki iyo umuntu bamukurikirana kwa muganga bakajya bamupima bagasanga ubwandu bwashize mu maraso ni ukuvuga yuko virusi itera sida yavuyemo burundu ahubwo iba yihishe ku buryo kubera imiti iba yihishe itabasha gutibukira mu maraso ariko ikindi cyo abantu bajya bakibeshyaho bikaba byatuma yahagarika imiti ngo bampimye basanga nta virusi irimo iyo umuntu akinishije guhagarika imiti ahangaha noza virusi zirasohoka kandi zikororoka cyane zikarushaho kuba nyinshi muri sirikirasiyo kumva ariyo makuru mfite zikarushaho kuba nyinshi zizenguruka mu maraso iki gihe rero iyo umuntu adafite ubwandu bugaragara mu maraso iyo bamupimye kwa muganga bamaze igihe bafata imiti bakavuga ati rwose nta virusi zigutwikira mu mubiri wawe amahirwe yo kwanduza ni make nyine kuko ziba ari nkeya zikurikira mu mubiri ntabwo uwo muntu yanduza bavuga yuko umuntu udafite virusi zigaragara mu mubiri no kwanduza atanduza ku byerekeye icy'ababirinda pardon komeza
ngo gusangira ibikoresho bigende n'ibikinze imibare y'abantu byo nta makuru nabo mbifiteho yaba agaragaza abandujwe n'indembe n'inshinge nta makuru mbifiteho na cyane cyane ko iyo umuntu aje yanduye ashobora kuba yarandujwe n'ibyo bintu by'inzembe cyangwa se ashobora kuba yarandujwe n'imibonano mpuzabitsina kugeza ubu ndumva nta mibare ifite namuha ahangaha mwihanganira
murakoze marcel ngira ngo wumvise ibisubizo baguhaye niba niba ibibazo wari ufite kubaza birangiye rero reka tukwifuriza umunsi mwiza
murakoze cyane rwose arakoze ayo makuru tuba tuyakeneye murakoze ye ijwi rya amerika reka noneho tujye kwandika umwana ikaze mu kiganiro murisanga ndikumana ashobora kuba avuye ku murongo ndikumana uranyumva
ndakumva cyane ndakumva muri iki makuru eee uherereye he ndikumana
jewe ndi muri sudani y'amajyepfo
ikibazo cyangwa igitekerezo
jewe cyane muri rusange navuga ko ari nk'igitekerezo kuko mparuye nko jewe natanguye kubona neza umuntu arwaye uburandu bwa sida hari muri igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo inani na gatandatu niho natangura kubona umuntu arwaye umuntu arwaye ari umuntu akinyitse umuntu arwaye yaba ari umuntu yonze cyane umuntu arwaye baramwinuba nta muntu yamwegera ibyo akozeho yaba isahani yaba igikombe abantu barabimena n'imodokari yuriye abantu ntibanyezega no kujya no gufata urugendo nawe cyane aho bigeze ubu urabona ko umuntu afite ubwandu bwa sida ari indwara n'izindi mu biro nta kibazo barahabwa nabo nyine barakora mu mu mabiro eh, no mu nzego zose z'igihugu haba mu mashuri nuvuga ko ubu baramaze abantu baramaze kwigishwa ibyerekeye ubwandu bwa sida no kubyirinda nongeyeho novuga novuga n'ugwaruka ugwaruka nabwo nyine birabyigishwa amashuri ariko twebwe igihe twari ku ishuri ntabwo twigeze turonka umwanya mwiza wo kwi- wo kwigishwa ibintu byerekeye ubwandu bwa sida Eh, dufatiye nko ibyigwa byagenda biratangwa nko eh, imibonano mpuzabitsina byari ibintu bavuga mu ibanga aho kubyiga mu bya segondari ba- bamaze gukura ariko ubu eh, ubu bivuga ko ingendo ni nziza cyane kuko abantu babyigishwa hakiri kare bakigishwa kwikingira bakigishwa kwirinda gukoresha ibitobora uruhu byakoresheje abandi bivuga ko ubu indwara ya sida isa n'iyindi yigishwe n'abantu benshi abantu bamaze kumenya ukuntu bayirinda no kudatinya umuntu asanzwe ayirwaye murakoze
urakoze cyane bwana ndikumana kuri ibyo bitekerezo utanze ukomeze kugira umunsi mwiza aho muri sudani y'amajyepfo
yego cyane murakoze namwe bakwiriye ibya amerika turi kumwe kandi
ye madamu murerwa rero hari ibintu ndikumana avuze bi- bijyanye eh, n'uko kera byari bimeze binyibutsa ikintu cyerekeranye n'umuco ubundi mu muco wa kinyarwanda abantu bagira ibanga twigeze kubivugaho kare ibijyanye n'ubuzima bwite ariko ntitwabivugaho ku buryo bwimbitse ubundi umuco wa kinyarwanda wo kugira ibanga eh, nta hantu mu mikorere yanyu mubona ko uburyo abantu barezwe uburyo abantu babayeho bishobora kubangamira eh, cya kindi wavuze cyo kwisanga bahana ubuhamya cyangwa se baganira ku buzima bwabo nta hantu mujya mugonga urukuta iyo bigeze ku nzitizi zishingiye ku muco
urumva ikintu cyitwa umuco ni ikintu abantu bakunda guha agaciro kandi bakagishyira imbere ariko hamwe no kugenda biga hamwe no kugenda bigishwa hari umuco batabonamo inyungu bashobora kugenda bareka wareba inyungu ubonamo ukaba wawureka wawureka kugira ngo usingire cya kindi utabashaga kugeraho wagumye muri ubwo bwigunge ni byo koko iyo bariyeri irahari ariko hamwe no kugenda umuntu yigishwa nakubwiye ko ku mizo ya mbere abakiriya benshi dukunze kugira iyo umuntu akinjira muri porogaramu aba yumva ibintu byaba ibye wenyine nta n'umuntu wabi- yabisangiza yaba n'umuvandimwe ariko egiseranse dufite ni uko nyuma y'igihe runaka uko agenda abyinjiramo yiyakira yakira cya kibazo ko agifite ariko ko agomba gukomeza ubuzima agenda afunguka akaganiriza n'abandi akabanza kumva abandi icyo gihe ntabwo wamufata ngo ugende uvuge ariko niba aje agasanga nk'inama irimo cyangwa nk'umuntu ari gutanga ubuhamya mu ivuriro risanzwe baje no gusaba n'indi serivisi ntawamenya ngo uriya muntu afite ubwandu icyo gihe arabyumva yabyumva akaba ariwe widesigira ati bya bintu uzi ko ari byiza akaba ariwe uhitamo kubyumva cyangwa se eh, aba- nawe akaba yatanga ubwo buhamya bumuturutseho
Mm. none se Eh, ikintu ki- eh, komeza
ikintu cyitwa ibanga cyo muri rusange si n'umuco gusa ariko ubuzima bw'umuntu burya muri rusange ni ibanga ariko kuva ugeze ahantu uhuze n'abantu ikibazo mukaba muhuriye aho ngaho mwicaranye hari icyo muganira kubera yuko mu- muba muhuje ikibazo muhuriye muri situwasiyo imwe icyo gihe bikaba ngombwa yuko nawe agira amakuru aguha
Mm. noneho rero tugana ku musozo madamu murerwa abantu babagana ah, muri uko kuganira muri ibyo bibazo mumaze igihe mukora uwo murimo mubona hari ibibazo bishya ah, bitera ihungabana um, bi- biza cyangwa se ibibazo iteka muhora mwakira bibatera ihungabana bibatera kwishyira mu kato bihora ari bimwe cyangwa hari ibindi hari ibishyashya bijyanye n'igihe mugenda mubona
ibibazo bitera kwishyira mu kato icya mbere ni uku- ni- ni ku kibazo cyo kwiyakira cya mbere na mbere navuga birumvikana ni- ni- ntabwo icyo kibazo cyaba ari gishyashya kuko buri wese bimugeraho ari bishyashya kugira ngo ahite yatangira yiyakira ugasanga bibanje kugoranamo ariko kwa kumwaherekeza muri urwo rugendo kwa kumuherekeza kugeza ubwo yiyakiriye icyo ngicyo kikaba ki- ki- cyo kigenda gishira rwose ugasanga umuntu ntiyavugaga amaze n'umwaka amaze n'ibiri ariko igihe kirageze arafungutse noneho aje gufata imiti ati- atihisahisa neza Ah, ikibazo cyo kuvuga ngo ibibazo bishyashya abantu benshi bamaze kugira amakuru kuri ejo nta bintu bishyashya cyane cyane byaba bitera akato bihari kereka wenda iyo uvuze wenda ati aracyari urubyiruko aracyagira gute ari kwiha akato kugira ngo bagenzi be batamubona ariko si ibintu bishyashya mbona nta bintu bishyashya byinshi bitera akato bihari
Mm. madamu murerwa mu gusoza reka noneho eh, tubahe umwanya mugire icyo muvuga ku ngamba zishobora gukorwa cyangwa se ku byo mubona bikwiriye gukorwa kugira ngo akato abantu biha cyangwa se eh, bahabwa n'abandi ndashaka kuvuga abanduye eh, virusi itera sida gashobore kugabanuka cyangwa se gucika burundu ijambo ni iryanyu
Mm, murakoze ikintu mbona cyakorwa kugira ngo akato karangire ni ukubanza ku- guha amakuru ahagije abantu bose tukamenya ko buri wese afite amakuru ajyanye n'ubwandu bw'agakoko gatera sida ni ukuvuga ngo muri ya sosiyete umuntu abamo abantu baho niba bazi yuko kubana nawe nta kibazo biteye kuba yaragize ubwandu bute- bw'agakoko gatera sida bitamugize umuntu udashoboye gukora ikintu runaka bose ndetse bakabigiraho ayo makuru byatuma ako kato kagabanuka icya mbere ikintu cya mbere na- ni ukuba bagira amakuru ahagije kuri hiv n'imibereho y'umuntu ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida ikindi kintu kuri kuri kano kato buri muntu yiha ibyo ni urugendo ni ibintu bi- bitaza uyu munsi cyangwa ejo ariko gahoro gahoro akato kagenda kagabanuka ubundi ikindi kintu cyakorwa kugira ngo ako kato kagabanuke ni ukugira ngo abantu bose bipimishe batinyuke kwipimisha batinyuke babimenye ufite umuti awufate ukeneye kuba yahabwa umuti bawumuhe ku gihe kugira ngo ubwandu bugabanuke bityo ka kato nyine ntabwo kabona uwo gahabwa mu gihe nta bantu bakibu- bakibona bo kwandura ikintu cya mbere cya mbere na mbere ni ukwirinda ubwandu bushyashya ubu nicyo turi kurwana nacyo no gukomeza ubukangurambaga no kwigisha abantu kugira ngo bige kubana nta kibazo bateranye ntawubangamiye undi
madamu gilberte umurerwa umukozi muri clinique avega umaze igihe mu kazi ko gufasha abantu banduye indwara ya sida kwiyakira kwiyitaho no gukomeza ubuzima reka tugushimire cyane umwanya wahaye ijwi ry'amerika by'umwihariko ikiganiro muri isanga
murakoze cyane tugushimire kandi tunagusaba ko n'ubutaha nitugukenera kugira ibyo udufasha gusobanukirwa nyabona uzatwitabe
oya nta kibazo rwose
reka nshimire na bagenzi banjye twari kumwe bamfasha kubagezaho ikiganiro eh, nagiye ataha wamfashije kubegeraniriza amajwi yose mwumvise no ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma naho mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tus